Muriko mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi hano kwiradi ijwi rya amerika kuri uno munsi wa kane itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu muri kumwe na oriyani tangishaka na fide niyongabo nanje ndabahaye ikaze mu biganiro tubafitiye kuri iyi saha tubibutse kandi ko muriko mutwumviriza kuri facebook live aderesi yacu ni voa radiyo yacu hama murashobora kandi no kuja kuri site yacu ya internet naho nyene mukaronka amakuru aderese ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa ikaze mwese mu ntore ya demokarasi umwe umwe wese arashikiriza icyiyumviro ciwe ntushobora gutora umuntu ku nguvu umuntu yavuze ati jewe sinitoza none wumva usubira kuvuga gutegeza kwitoza bigenze gute
uyu ni evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe cndd fdd avuga ku bijyanye n'uko biteguriye amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri iyo ni imwe mu makuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini ayandi makuru yo hirya no hino ku isi nayo nyine twayabateguriye tubahaye kandi n'ikaze no mu makuru tubafitiye yerekeye igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kiriko kibera mu gihugu cy'uburusiya ayo makuru yose twayabateguriye tubahaye ikaze mwese
incamake rero y'amakuru yo hirya no hino tuza kubashikiriza mu kanya igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani catanguye mu kanya no munsi kuwa kane mu gihugu c'uburusiya umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yabeshuje uno munsi kuwa kane ivyatangajwe n'itangazabakuru rya korea ya ruguru ko perezida donald trump yemeye mu nama yagiranye muri iyi ndwi n'umutegetsi kizigenza wa korea ya ruguru kim jong un ko azogenda arakuraho buhoro buhoro ibihano amerika yafatiye korea ya ruguru abantu babiri bishwe basogoswe imbuga ito no munsi wa kane mu musigiti mu gisagara ca malmesbury mu bumanuko bushira urengero bw'igihugu ca afurika y'epfo aya makuru n'ayandi rero tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi mugume hafi y'amaradiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika i washington dc uh, mu karere amakuru uh, tubafitiye dutangurire mu burundi aho umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd wemeza ko witeguriye kurondera uwundi azo guserukira atari perezida Pierre Nkurunziza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yamara imbere yuko tuza kuri izi nkuru zo mu karere k'ibiyaga binini reka nk'uko nari nayo yamenyesheje mu ngingo nkuru nkuru z'amakuru yo hirya no hino tubafitiye tugaruke kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi igikombe c'isi yose rero c'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani catanguye mu kanya uno musi kuwa kane mu gihugu c'uburusiya uburusiya bwabaye ico gikombe Uh, ico gikombe urusiya nibwo buriko bucakira muri uyu mwaka urusiya rero bwahuye na arabiya saudite urukino rukaba rwarangiye n'intsinzi y'uburusiya ibitsindo bitanu ku busa bwa arabiya saudite urukino ruriko rubera rwabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru co ku mugwa mukuru moscow perezida w'uburusiya vladimir putin yarorereye ibirori vyo kugurura igikombe c'isi yose c'uyu mwaka mu gihugu ciwe aho yashikirije ijambo ryo kugurura ico gikombe n'umukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA Gian Infantino nawe nyene yashikirije ijambo ryo kugurura igikombe c'isi yose c'uyu mwaka uburusiya bwakoresheje imiliyaridi cumi na zitatu y'amadolari kugira cakira igikombe c'isi yose inkino z'ico gikombe e, zizobera mu bisagara cumi na kimwe urukino rwa nyuma rw'igikombe c'isi yose c'uyu mwaka ruzoba ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'indwi ibihugu vya Brazil ubufaransa Espagne na Argentine n'Ubudagi buheruka gutsinda igikombe c'isi yose giheruka kubera mu gihugu ca Brazil mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane biri mu bihugu bibonwa ko arivyo bifise amahirwe menshi yo gutsinda igikombe c'isi yose c'uyu mwaka tubibutse ko imigwi iserukiragihugu mirongo itatu n'ibiri ariyo izohiganwa muri iki gikombe vyitezwe ko abakunzi b'umupira w'amaguru bagera ku miliyoni bazoza mu burusiya mu ndwi nkeyi ziri imbere kurorera igikombe c'isi yose yamara hari impungenge ku rwango n'ivangura bifatiye ku rukoba rw'umubiri ku vyerekeye umupira w'amaguru mu burusiya umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yabeshuje uno musi wa kane ivyatangajwe n'itangazamakuru rya leta ya korea ya ruguru ko perezida donald trump yemeye mu nama yagiranye muri iyi ndwi n'umutegetsi kizigenza wo muri korea ya ruguru kim jong un ko azogenda arakuraho buhoro buhoro ibihano amerika yafatiye koreya ya ruguru mark pompeo yatangaje ko trump yavuze ku buryo butomoye intambwe koreya ya ruguru izotegerezwa kugira kugira ivyo bihano bihave itororokanizo ry'amakuru rya leta ya koreya ya ruguru kcna ryamenyesheje ko perezida trump yemeye gukuraho ibihano amerika yafatiye koreya ya ruguru mu gihe imigenderanire izogenda iba neza kurushiriza mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ari kumva mukuru wa koreya y'epfo murantunga seul ari kumwe n'umushikiranganji w'imigenderanire wa koreya y'epfo n'umushikiranganji w'imigenderanire w'ubuyapani mark pompeo yatangaje ko leta ya perezida trump itazosubiramwo amakosa yakozwe n'abaperezida b'imbere yaho bahaye impera koreya ya ruguru ku mihango yayo ku vyerekeye gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda atangaza ko ivyo bitazoba kiretse koreya ya ruguru ikuyeho burundu ibigwanisho ruhonyanganda vyayo vyose mu nyuma yaho ari ku mugwa mukuru w'ubushinwa beijing umushikiranganji w'imigenderanire wa amerika mike pompeo yatangaje ko ubushinwa bwiyemeje ku vyerekeye kubahiriza ibihano ishyirahamwe onu ryafatiye koreya ya ruguru gushika igikorwa co gukuraho ibigwanisho ruhonyanganda vy'ico gihugu bwiherahejwe abantu abantu babiri murantunga abantu babiri bishwe basogoswa imbugita uno munsi kuwa kane mu gi- mu musigiti mu gisagara ca malmesbury aho ni mu mpanuka bushira uburengero bw'igihugu ca afurika y'epfo wagize ico gitero yarashwe n'igipolisi ivyo bibaye ukwezi kumwe inyuma y'igitero gisa n'ico cabereye mu wundi musigiti mu gihugu igipolisi citavye hakiri kare mu musigiti wo mu gisagara ca malmesbury mu ku birometero mirongo itandatu umuntu avuye mu buraruko bw'akarere ka cap igipolisi catoye ibiziga vy'abantu babiri bishwe basogoswa imbugita uwagize ico gitero afise imyaka mirongo itatu yari afise imbugita yagerageje gutera abapolisi bariko bagerageza kumwumvisha eh, kwishikiriza yihojeje akamo kabo baca baramurasa uwikekwa mu gitero co ku musigiti w'uno musi ku wa kane yakomerekeje abandi bantu babiri bajanywe mu bitaro nta birengaho vyatangajwe ku mpamvu z'uwagize ico gitero avuga ko afise ubwenegihugu bwo muri somaliya amara igipolisi nticyashatse kwemeza iyo nkuru buno nyene igitigiri kinini c'abapolisi barungitswe ahabereye igitero c'uno munsi ku wa kane umutegetsi akomeye wo mu mugambwe uri ku butegetsi muri afurika y'epfo anc yihutiye kuruja buno nyene ahabereye ico gitero atwaye ubutumwa bwa perezida cyril ramaphosa
Andi makuru avugwa hirya no hino ku isi naho intumwa ya ONU muri Siriya imenyesha ko ibikorwa vyo gutunganya imigwi eh, umugwi ujejwe gutegura ibwirizwa shingiro rya Siriya rishasha intambara irangiye vyatanguye i Geneva mu Busuwisi umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Lisa Schlein yibutsa ko hariho ikibazo gikomeye ku bijanye n'ibwirizwa shingiro ry'ico gihugu eh, gisinzikajwe n'intambara ikiringo kirekire ONU yifuza ko leta ya Siriya imigambwe itavuga rumwe nayo hamwe n'abagize amashyirahamwe yigenga botegura ibwirizwa shingiro rishasha abatavuga rumwe na leta bamenye ba- baremera iyo ngingo ya ONU yamara leta ya Perezida Bashar al-Assad ntivyemera ikavuga ko izokwemera ihinyanyurwa ry'ibwirizwa- ry'ibwirizwa risanzwe rihari vyonyene intumwa ya ONU Stefan de Mistura avuga ko hari intambwe nziza imaze kwibonekeza ku ruhande rwa leta ya Syria aho bamaze kurungika urutonde rw'abantu mirongo itanu batowe kuba muri uwo mugwi uzotegura iryo bwirizwa shingiro rishasha abatavuga rumwe nabo na leta nabo nyene bariko barategura urutonde rw'abantu bazorungika kuba muri uwo mugwi ahandi naho umugwi w'abasirikare bashigikiye general khalifa haftar mu gisirikare ca libya cigenga lna biteguriye gufata igisagara kiri mu buseruko bw'igihugu batari ba- bagitegeka inyuma y'indwi zitari nke zigizwe n'intambara ikomeye igizwe n'ibitero by'amabombe hamwe n'inyuma yaho ikiringo eh, c'imyaka yari iheze ico gisagara kitari mu minwe yabo igisirikare ca Haftar kiriteguriye kwigarurira igisagara ca Derna ki- kicaka urunani rw'abagwanyi b'abayisilamu kw'izina ah, kizwi ku izina rya Derma Protection Forces abo nabo bakaba bahoze bitwa inama ya Mujahidin Sharia Aldania mu kwezi guheze niho abasirikare ba general haftar batangura ibitero bikomeye bise ibyo kubohora derna ku- kugira ngo babohere icyo gisagara abahinga bakurikiranira hafi ibijyanye na politiki muri libya bavuga ko n'icyo gisagara kibohogwa intambara ntagatifu ya jihad izoba irangiye muri icyo gihugu mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho mukatwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com aho na facebook kuri aderesi radiyo yacu no uh, kuri site yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu vo akaburungu com amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wemeza ko biteguriye kurondera urugunda zo guserukira atari perezida Pierre Nkuru nziza mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane akaba yamenyesheje ko uyu mukandida azotorwa mu ikoraniro ry'uwo mugambwe hataramenyekana igihe rizobera ko ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu Raymond Zimana Evariste ndayishimiye umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD mu kiganiro ku bamenyeshamakuru yashimye ko perezida Pierre Nkurunziza yashikirije ko atazosubira kwitoza uyarongoye CNDD-FDD yemeje ko uyu mugambwe witeguriye gutora uwundi mukandida azawuserukira mu kibanza c'umukuru w'igihugu umugambwe CNDD-FDD usubiye kumenyesha ko ubumwe bwawuranze aribwo buzokwama buwuranga nico gituma umenyesheje abarundi n'amakungu ko abagumyabanga bose batekanye kandi biteguriye neza gutora uwuzobaserukira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri abajije ko hamwe abagumyabanga ari bo banywanyi ba sende devdede bosaba ko perezida nkuru nziza yosubira kuba umukandida w'uyo mugambwe mu matora ya bibiri na mirongo ibiri ndayishimiye yavuze ko atamukandida atogwa ku nguvu na rya perezida nkuru nziza yavuze ko togwa uwundi icya mbere koko rabikubwiye mu ntwaro ya demokarasi umwe umwe wese arashikiriza icyiyumviro ciwe ntushobora gutora umuntu ku nguvu umuntu yavuze ati jewe sinitoza none wumva usubira kuvuga gutegeza kwitoza bigenze gute urumva yuko mu ntwaro ya demokarasi umwe umwe wese atanga icyiyumviro ciwe urashobora kuvuga uti ndakunda iki uwundi ati ndakunda iki mukacyumvikanako muga nk'umuntu avuze ati jewe ndashaka kuruhuka nzobafasha ibindi bikorwa byose mugabo kuri iki jewe nagomba ko tuzana uwundi nk'ubu akavuga ati tuzana amaraso mashasha ahubwo abagumyabanga baca bitegura bavuga bati turondere uwundi asa nawe ubu nicyo rero tugiye kuyihatira twese abagumyabanga tuvuga tuti nayo ku bijanye n'igihe uyu mukandida azomenyekana urongoye sende dvdd avuga ko bizobera mu ikoraniro ry'uwo mugambwe naryo rikazobanza gutunganywa nk'uko twese dusanzwe tubizi amatora azoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri haracasigaye ibyo ari byo byose ikiringo kugira ngo ikoraniro kaminuza rikorane hanyuma barondere umukandida azoshobora kujya guhiganwa n'abandi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri uno munsi rero ku kibazo ubajije uti nijyari umugambwe cndfdd uraringaniza ikirangaminsi ngo uvuge uti ikoraniro kaminuza rizoshika iki gihe mboneyeho n'akaryo ko gusaba abarundi ntihagire abantu baza barazana insaku izi canke ziriya bajyanisha bacanke bariya kuko kurondera umukandida nabagumya banganyene bamwironderera umunyamabanga wa sene dvdd akaba ashikirije ibijanye n'umukandida w'uyo mugambwe mu matora ya bibiri na mirongo ibiri inyuma y'aho perezida nkuru nziza ashikirije ko ataza kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu mu matora ya bibiri na mirongo ibiri hari bugendana kuwa ndwi ukwezi kwa gatandatu bibiri na cumi n'umunani aho perezida nkuru nziza yatera umukono ku ibwirizwa nshingiro rishasha ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika urakoze cyane harimo kuri iyo nkuru handi naho mu burundi kuri uyu wa kabiri habaye ibisikanya ibisikanya z'abarongoye e, urwego rw'itangazamakuru cnc nestor bankumukunzi akaba ari we yatowe ngo asubirire karenga ramazani uyu yasubiriwe hasaba ko urwo rwego rwogerageza kubahiriza amategeko inkuru ya mugenzi wacu diane ndonse i bujumbura Nestor Bankumukunzi yatowe ku majwi ijana ku ijana n'abagize umugwi w'urwego rucungera itangazamakuru sense kuri uyu wa kane inyuma yaho agenywe ku itegeko ry'umukuru w'igihugu petero nkurunziza ku wa gatanu w'iyindwi iheze gusubirira akarengera amazani yari arurongoye uyagiye asabye ko urwo rwego rwogerageza gutosora utunenge turi mu gucinyiza abamenyeshamakuru hatisunzwe amategeko abakozi bari ngaha ni abakozi kandi bifuza nabo nyene yuko sense yotera imbere tuwova mu kajagari ko gucinyiza abanyajournaliste ko gukurikirana abantu bitafise amategeko twebwe uko tugiye tugiye gukora ibindi muzovyumva mu minsi iri imbere hanyuma nimwabona yuko tuma mu mudokene neje neje ubundi ari mwebwe abajournaliste ari nyakubahwa ari muri sense tube tuzuza twiruka hagati aha karenga ramazani yashikirije ivyo urwego sense rwashitseko mu kiringo c'imyaka ibiri n'amezi atatu arurongoye yanavuze ko hari ivyo atari bwashikeko nko gukosora udukosa tumwe tumwe dukorwa n'ibimenyeshamakuru hamwe n'amaradiyo ugutanga uburenganzira bwo gukora ku bimenyeshamakuru bishasha hamwe no gutunganiriza amaradiyo yahagaritswe gusamiranira mu gihugu c'u Burundi kuri aya twavuga nk'ijwi rya amerika hamwe n'iradiyo y'abongereza bbc aho uyu yahora arongoye urwego sense yasabye uwumukoreye mu ngata kugerageza kuyatunganiriza agasubizwa mu burenganzira bwayo kuri ibi nestor bankumukunzi avuga ko azokwirikiza amategeko nka ko ari nayo yisunzwe mu kuyahagarika ingingo yafashwe bafatiye ku itegeko tuzoheza rero dusome itegeko hanyuma iyo ngingo ishirwe mu ngiro nk'uko yafashwe n'abo dukoreye mu ngata n'abandi turi kumwe ngaha muri uwo mugwi wa sense tuzosoma rero amategeko hanyuma aheze yubahirizwe nk'uko bitegerezwa aha kandi nestor bankumukunzi yashikirije ivyo agiye kwihutira gushira mu ngiro hariho ikibazo kijanye no kuronsa abamenyeshamakuru ikarata ibagenga kumvo twaronse umwanya wo gushikiriza igihe twashikiriza itegeko rishasha rigenga sense ico rero kiri mu vyihutirwa kindi ni uko ahanini tuzovugana n'abarongoye cyane cyane ibimenyeshamakuru ibinyamakuru kugira ngo dushobore gutorera umuti utubazo duto duto twagiye turabonekana cyane cyane ingena amakuru ashikirizwa kugira ngo ashikirizwe hisunzwe amategeko kandi ku neza y'igihugu ku neza y'abenegihugu ku neza y'abo bose bakurikirana amakuru atangwa n'abanyamakuru bakorera ngaha mu burundi Nestor Bankumukunzi yatowe kurongora urwego rucungera itangazamakuru sense yahora arongoye ubushikiranganji bwo kumenyesha amakuru ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika urakoze Diane kuri iyo nkuru uno munsi kuwa kane sentare nkuru ya Nyarugenge mu Rwanda yumvirije urubanza rwa Dr Niyitegeka aburanamwo na komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNLG uyu muganga yashaka kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ntiyabishika ko arega cnlg ko yamwimye amadosiye y'amasentare gacaca kugira ngo asubirishemwo urubanza ku byaha vya jenoside cnlg yo ivuga ko ikirego ciwe atashingiro gifise iyi nkuru yakurikiranywe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa dr theoneste niyitegeka watangiranye ijambo asobanura ikirego cye yabwiye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge ko asaba ko yategeka komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg mu mpine ikamuha dosiye y'urubanza rw'inkiko gacaca rwashingiweho mu kumuhamya ibyaha bya jenoside aravuga ko mu bihe bitandukanye yatakambiye cnlg mu nyandiko yisaba dosiye z'urubanza rwa gacaca ariko ntiyazimuha dr niyitegeka yavuze ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu cnlg yahaye urukiko rw'ibanze rwa nyamabuye muhanga impapuro ebyiri gusa muri dosiye yose aravuga avuga ko kubera iyo mpamvu byatumye atabona ubutabera dr nitegeka yabwiye umucamanza ko akurikije ibikubiye muri izo mpapuro ebyiri cnlg yatanze bigaragaza ko nta cyashingiweho mu gufata icyemezo kimufunga haba mu bihumbi bibiri na karindwi ndetse no mu bihumbi bibiri n'umunani aravuga ko yatakambiye umunyamabanga nshingwabikorwa wari ukuriye inkiko gacaca ku rwego rw'igihugu amubwira ko akeneye kubona dosiye z'urubanza rwe uwo ngo yamusubije ko amadosiye yose ahari yisunze inyandiko z'abahanga yagize ati ubutabera butangwa mu izina ry'abaturage nanjye ndi muri abo bityo rero ni ngombwa ko abo baturage bagira uburenganzira kuri ubwo butabera bahabwa aravuga ko ikiguzi byasaba byose yagitanga ariko akabona kopi ya dosiye zuzuye ku manza za gacaca zashingiweho mu kumuhamya ibyaha ubutabera bugatangwa ku mugaragaro impamvu yo gusaba izi dosiye nk'uko byagiye bigenda mu manza zabanje dogiteri n'itegeko arifuza gusubirishamo urubanza kuko ngo asanga yararenganye metere ruberi hakizimana umwunganira mu mategeko yavuze ko impapuro cnlg yatanze zigaragaza ko hari izindi zazibanjirije byanze bikunze yisunze amabwiriza ya cnlg ku nkiko gacaca aravuga ko umuntu wese wabayeho umuburanyi afite uburenganzira bwo gusaba inyandiko zigaragaza uko imanza yaburanye zagenze yavuze ko basanga izindi nyandiko komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside idashaka gutanga zivutse uburenganzira uwo yunganira asaba ko urukiko rwafata icyemezo gihatira cnlg gutanga izo mpapuro kuko nta mpamvu igaragaza zituma izimana metre bernard rukumbi wunganira cnlg yabwiye urukiko ko icyo muganga niyitegeka yaregeye atari cyo yasabye cnlg yavuze ko mu rukiko yaregera asaba guhatira cnlg gutanga dosiye z'urubanza mu gihe ngo yandikiye cnlg muri bibiri na cumi na gatanu asaba kopi y'urubanza aravuga ko ikirego cya dr niyitegeka nta shingiro gifite metre rukumbi yabwiye urukiko ko cnlg yatanze ibyo yabashije kubona yasobanuye ko serivisi yari ishinzwe inkiko gacaca igisoza imirimo yayo hateganijwe ko izo mpapuro zagombaga kubikwa aravuga ko kubera umurundo w'amadosiye ya gacaca byari byoroshye ko zimwe mu nyandiko zitari zibitswe neza zari gutakara yavuze ko muri cnlg nta mukozi ufite iyi nzika dr niyitegeka ku buryo yaheraho avuga ko banze kumuha inyandiko z'urubanza rwe nawe yisunze amabwiriza ya cnlg metre rukumbi yasobanuye ko ukeneye icyemezo cya gacaca kitagishoboka kuboneka yiyambaza umushinjacyaha ku rwego rw'ibanze akamufasha gukora ikirego bundi bushya agaragaza uko ibintu byagenze nawe akagishyikiriza umucamanza ku rwego rw'ibanze bityo ko kuba uruhande rurega rutarabikoze ikirego cyarwo nta shingiro gifite uyu munyamategeko wa cnlg aravuga ko dr niyitegeka yayishoye mu manza bitari ngombwa yitesha umwanya yagombye kubikora ibindi biyifitiye umumaro yasoje asaba kuzamuhanisha indishyi y'akababaro y'ibihumbi magana arindwi by'amafaranga y'u rwanda metre hakizimana wunganira dr niyitegeka yabwiye urukiko ko kopi ebyiri bahawe na cnlg zigaragaza ko ari impapuro zo mu ikaye cnlg yahinnye izifotora izikuye mu zindi yasabye urukiko ko rwazigera kuri cnlg ikarwereka aho yakuye izo mpapuro niba nta zindi zahasigaye koko ku ndishyi y'akababaro yasaba uwo yunganira metere hakizimana aravuga ko dr niyitegeka atatanga ikirego yigiza nkana kandi ko niba izo mpapuro za dosiye ye zarabuze atari we wabigizemo uruhare agasigara yibaza impamvu cnlg yatunga amadosiye atuzuye uwunganira cnlg nawe akavuga ko nta kimenyetso uruhande rwa dr niyitegeka rufite kigaragaza ko igihe urukiko rwazasanga dosiye zituzuye byasobanura ko ari cnlg yazizimije amaze kumva impaka z'ababuranyi bombi umucamanza yavuze ko azazisuzuma akazazifataho icyemezo dr theoneste niyitegeka yamenyekanye cyane mu mwaka wa bibiri na gatatu akimara gutangaza ko azahatana ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'icyo gihe gusa kandidatire ye komisiyo y'igihugu y'amatora mu rwanda yavuze ko hari ibyo itari yujuje mu bihumbi bibiri n'umunani inkiko gacaca za gihuma muhanga zahamije uyu muganga wari usigaye yikorera icyaha cy'ubufatanyacyaha muri jenoside zimuhanisha gufunga imyaka cumi n'itanu araregwa ko yagize uruhare mu iyicwa ry'abatutsi bari barwariye mu bitaro bya kabgayi gitarama n'ibyaha avuga ko bishingiye ku kuba atarya umunwa mu kunenga ibitagenda mu butegetsi buriho mu rwanda mu mwaka washize niho yahoze aregera inkiko ko afunzwe binyuranije n'amategeko avuga ko nta dosiye igaragara ishingirwaho mu kumufunga ni ingingo abacamanza batandukanye bakunze gutesha agaciro hanze y'icyumba cy'urukiko uyu wari mu mpuzankano impuzankano y'iroza iranga abagororwa n'agakapu k'iroza atwaramo amadosiye amufasha kuburana yumvikanye abwira abanyamakuru ati mwabibonye namwe ko dufatwa tugafungwa nta dosiye ati niba koko hari ibyo bashingiraho bamfunga nibabishyira ahagaragara abantu babimenye umucungagereza yahise amukumira mwigiza inkiko gacaca n'itegeka y'ikoma zishimirwa ko zarangije imanza zigera muri miliyoni ebyiri mu gihe gito ariko zinanengerwa ko zasize uruhuri rw'ibibazo ahanini kubera zakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko umucamanza azasoma icyemezo ku itariki ya cumi na gatatu z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka eh wagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane yarike kuri iyo nkuru kuri uyu wa kane sentare nkuru y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yumvirije urubanza aho uburundi bwitwaye busaba ko utwara inama nshingamateka y'uwo muryango yokugwa kuko yatowe hahonyanzwe amategeko ni inkuru ya mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru igikorwa gikomeye cy'uyu munsi imbere y'abacamanza batatu ba sentare ya afurika y'ubuseruko kwari ukumvikana n'impande zose zegwa n'amatati ingene urubanza ruzoburanishwa gushika ruhere ubwo nabwo ni ugwerekeye utwara inama nshingamateka y'uwo muryango uburundi buvuga ko itogwa ryiwe ryahonyanze amategeko mu mpera z'umwaka uheze uburanira leta y'u Burundi Maître Nestor Kayobera yasabye sentare ko yoronswa ikiringo c'ukwezi kugira ngo yuzuze idosiye y'urubanza kugira ngo turerekane ko urubanza tuzoruburana neza kubera ko twitwaye ubu twamaze guha abandi bashingwa manza murazi ko atari bake ivyo tubona tuzumvikanako tuzumvikanako nabo baca bagenda babikorereko ivyo twanditse nabo bashemwe ivyabo cyane twerekana twereka sentare ukuntu bizogenda mu kuburana twumvikana igihe iminsi bizomara n'ibiki ico Burundi bwifuza muri urwo rubanza ni uko umushinga amateka Martin Ngoga umunyarwanda atwara iyo nama nshingamateka ya yase yo kugwa maze hagatogwa umurundi kayobera aburana avuga ko ngoga yatowe hatisonzwe amategeko cyane twavuze yuko amategeko mu gutora umukwira amashingamateka yahonyanze itegeko rigenga ukwira amashingamateka ikora cyane cyane ku bijyanye n'ibitigiri biba bihari mu batora amatora yabaye itariki cumi n'icyenda z'ukwa cumi na kabiri mu mwaka uheze eh, abashingamateka b'abarundi ntibatoye n'abashingamateka b'abatanzania ntibatoye ariko ingingo ya cumi na kabiri agace ka mbere rivuga yuko n'imiburiburi ica gatatu c'abashingamateka baba bari muri sare babatoye ivyo bitigiri ntivyakurikijwe nico gituma twasaba yuko bovuga yuko eh, amategeko atakurikijwe hanyuma amategeko atakurikijwe murazi bica bikurikira yamara urundi ruhande siko rubibona ubuserukira inyungu z'umuryango wa afurika y'ubuseruko metre stephen agaba hamwe n'abashingwamanza barungitswe n'abashingamateka gusigura ingene amatora agenda bemeza ko uburundi bwari buhari ndetse ko bwatanze n'umukandida wabo leontine nzeyimana yatowe ku majwi atatu gusa metre vitale nshimirimana atwara urunani rw'amashirahamwe yigenga mu burundi forsk ubu rwafashwe na leta twamubajije kuri uyu wa gatatu icyo yibaza kuri urwo rubanza asanzwe nawe nyene akurikirana imanza ziburanishwa muri iyo sentare ni gwa rwanko eh, ni wa mukenyuro w'ukwaraza eh, w'ukuba eh, baratesha umutwe abantu ingene boba baradurumbanya urongoye iyo nama eh, ishingamateka ya afurika y'ubuseruko hanyuma kimwe twibaza ni uko bashobora kuba banafise ubwoba cyane kuko iyo nama nshingamateka ya afurika y'ubuseruko yamye yumva itega amatwi amaborogo y'abarundi uno munsi rero yuko baba bariko barototwa bagira bati "Mm, ko habonetse umukuru azi ikibazo cy'uburundi bagira bati uyu muntu turavye yava twibaza yuko nawe nyene atakizobuza yuko abandanya yumviriza amaborogo eh, y'abarundi kandi yuko atazobisabirako abacamanza bari bashashe batanze sango kugwa urubanza ruzosubira kuburanishwa mu idonido mu kwezi k'umunani uno mwaka uburundi bwizigiye gutsinda nabwo nyene murazi yuko nka kamere yacu ni kurya nyene nta ntidusubira inyuma ni ugutsindiza imanza yamara naho biri uko buramaze gutsindwa ku ngingo imwe yasaba ko sentare yohagarika ibikorwa byose by'iyo nama nshingamateka mu kurindira ko urubanza ruhera abacamanza baranse ico cifuzo ikiringo c'inama nshingamateka giteye imari nikigira kane ubwa mbere hatwaye umutanzaniya iyo nama nshingamateka igitangura kubaho kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu hakurikiye uturuka muri kenya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi gushika mu mwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri hanyuma ubuganda kuva umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri gushika mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi iyo nama nshingamateka igizwe n'abashingamateka mirongo itanu na bane baserukira ibihugu bitandatu arivyo burundi urwanda ubuganda tanzania kenya na sudani y'epfo pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
mbere yuko dusozera tuributse ko igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cy'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani gihejeje gutangura haciye amasaha makenya fidele wakurikiranye ubu tubwira imikino ya mbere yari iyihe muri make byagenze gute urakoze urukino rwo kugurura rwari hagati y'uburusiya aribwo bwakira icyo gikombe na arabiya saudite uburusiya bukaba bwatahiye insinzi y'ibitsindo bitanu ku busa umugwi wa arabiya saudite bikaba vyibonekeje ko utavyifashemo neza nta shuti n'imwe wigeze ugira itumbereye igori ry'uburusiya none ejo imikino izoba ari nde nande mu nkino zizoba ejo uh, mu mugwi a uh, egypte izohura na uruguay mu mugwi b maroc ihure na iran mu gihe mu mugwi b nyene ejo ku wa gatanu portugal izokina na espagne Mm, urakoze cyane zobandanye dukurikiranira hafi iyo mikino tubwire uko vyifashe Eh, tutarasozera rero tubibutse incamake makuru twababwiye muri make
Uh, amakuru twababwiye ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yabeshuje uno munsi ivyatangajwe na Korea ya ruguru ko Perezida Donald Trump yemeye mu nama yagiranye na Kim Jong Un bazagenda arakuraho buhoro buhoro ibihano Amerika yafatiye Korea ya ruguru
aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri uno mugoroba muri studio gatanu y'i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka na Fidel Niyongabo dushimiye engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha tubashimiye kuba mwaduteze amatwi muwandanye mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo yanyu radiyo ijwi ry'Amerika neza